gbẹgbẹ my country people, no be small matter o like this, like this. now nah. jose kani don begin to dey draft for gbola my country people. <laughs> When i see this one i say ria don cast hey my people, no be small tin o before i start happy sunday to everyone all my amazing viewers welcome back make una come hear the latest update from jose kani and lemon kaban my country people, no be small mata o oh. hmm i just dey waka for inside social media na jam lemon don drop anoda latest ogbonge update for we di ola in my country people. <laughs> before lemon go still tok am say na we ola in-laws dey drag am but lemon no dey fit do without camera my country people, no be small tin o oh. When i see this one just now say eh wahala like this, like this, now joseph kani don dey follow mary rahim dey drag room my people. i never see this kain pesin before no i never see this kain side chicken wey get mind like joseph kani my people. before i go start joseph kani abeg i beg you the name of god before you go drag gbola reach <laughs> before you go fight for gbola beg no go hit our mary rahim o oh, the way e take dey raise lemon up so abeg leave am aside my people no be small tin o oh. since den joseph carney dey live for guest room my people. Hmm. mary rahina e talk am say joel no go ever sleep for this room as far as say she dey that house joel no go sleep for that room again say na her right for she to be in the main room with lemon which is her husband my country people. na know say lemon no fit tell am say make e go outside because dat room na for mary rahim and lemon my country pipo hmm nana josekani see say she no fit live for guest room again na she just see waka come their their room their private room husband and wife private room na josekani eh, waka enter this afternoon begin to dey tell lemon say make e come sleep for center jessica ni i think say you come out come tell us say you na na ghost mm, say you be ghost say you dey that house but you no dey inside the marriage say you dey invisible <laughs> my pipo go see the fight for gbola joseph kani no be small tin o oh. joseph kani don use style the the room the the private chamber the private room of lemo or amerirahim joseph kani enter inside say make lemo come sleep for the center. lemo say laila o oh. hmm, say e no dey fit e no go fit make joel follow dem dey dat room say joel you dey gas hey my pipo what an insult no be small mata o oh. lemon say joel go must surely come out for dat room say make joel come out make e get out for di room my country pipo joel say lai lai e no dey come out o oh. if lemon like make e do anything wey e like say e no dey comot say she sef get di same right wey be say mary rahim get to dis room joel say lemon say Mary, uh, eh, joel come out for the room e no tell mary rahim make comot o but joel say if she go comot mary rahim too go still leave comot for the room say the room as mary rahim get right to di room she say get right to the room my people, i come begin to dey imagine say i no understand o you enter this home you enter people' marriage now na you dey tell di woman say you get the same rights when be say the first uh, the i mean the the legal wife the right when be say he gets. Now you get my people more na dey see lemon and joe top of bed o <laughs> joe no see you want to hold lemon again no say na no say that one be say just a take get belle if you just say eh, my baby my baby need gbola doctor say me they give me every day morning afternoon morning night lemon neck wey your for go one side agbege say okay no problem e go come dey tell me right say you know say she's pregnant you know she's do this one i need to take care of her na na na joy no see wetin wan take hold lemon and lemon no wan fall put for that trap wey be say joy fit take hold am that time lemon no want na im make lemon suffer dey avoid hmm, jose kanio say e no wan knack lemon wey be say dey cry put for lemon kpeku say e wan knack mary Since how many? Since almost one year. Say uh, Mary no let her knack. Lemo dey cry put for that one. E dey cry put for Mary Kpekus. Mona know say Mary Kpekus carry grace. But Joel own, oh, hmm, Lemo dey run for Mary, dey oh, run for Joel own. Oh. Say e no fit do. Make Joel carry am comot. Na all this one, my people, na im make Joel Sekani run go dey do gym because e wan be like Mary if e no be panadol no go fit be like panadol lailai lai must say lailai jesse kani you go must surely go outside o you go must surely comot hmm. jesse kani say if she wan comot say mary rain too go follow am my pipo dis mata eh e really get as e be o oh. e carry weight well well i no know as we wan take settle dis mata whereby jesse kani say she na invisible but she she know how to run enter lemon room una see as mary sophy do like say no see dem she sit down for one place dey press her phone for there sophy dey enjoy her life but these two people dem dey do emm dem dey throw eh, referee happy wrestling for top of bed o muna see bed on top of bed na e joy with lemon for di jump up and down so hmm wahala dem say e really be like jingle bell like this, like dis now <laughs> joel say make lemon go dey sleep for floor e say make lemon do like say she no dey inside that room you say make lemon do like say you no dey inside that room but you enter that place you come dey sleep on top of bed say make lemon go dey sleep for ground say na na you and mary rahim wan dey sleep for one bed my people, i wan take settle this matter. This one wey be say joanna don use mind play enter room shebi una dey see am now na dis one eh, na emeriri anyị talk dis morning o oh. say many things wey be say joy, dey like to do like kitchen na na dis one make emeriri anyị tell joy say make e no enter e kitchen na na no be kitchen again o oh, my pipo na na na her bedroom her personal bedroom na joy now still waka go enter hmm Joy dey always dey do am like say nothing dey happen she fit enter anywhere she like just like kitchen her personal bedroom e just dey waka all of dem dey go dem still give you dem give you guest room madam make you dey stay for there na there na e fit you you no fit stay for that place May your baby baby husband come dey meet you for there anything one i wan do more na something dey do am for there since you say you no dey comot for there since you say mary rahim marriage no go let you leave no go let you comot make you go find your own people dey tell you say you fine you be fine girl eh make you go outside make you go find your own still yet you no wan comot you dey follow joyce you dey follow mary rahim dey drag her personal bedroom you wan dey follow her dey stay for room hmm my people anybody wey know say e love joy make una tell her now una now una need to tell her wetin she need to hear no be say later now na come still e come out say eh, why mary go dey tell eh, joy say make e comot for dis bedroom for dis one so my pipo abeg mona answer who run for dis matter so for joy to enta mary rahim private bedroom dem no dey say man no dey marry two wife o oh, eh, but make e do am the proper way if the first wife accept say make e marry joanna dem go do am proper way dem go marry the woman two of dem dem go dey live together but two of dem dem dey know their boundary dem dey know where dem need to dey waka reach for inside dat house di woman get her own boundary di first wife get her boundary while di second one know her own boundary for dis matter so dis room na for lemon and dem merirahin yes dem only get two room for inside dis house my pipo according to di information dem give di oda one out for josekani make e dey stay for there as side chicken wen she be eh, wen she take enta di house make she dey live for there josekani now don dey cross her boundary come meet mary rahim for her own personal bedroom her own private bedroom my pipo if lemon want make two of dem dey live e for your carry two of dem enter the same room make dem dey live together but josekani where dem put you you no come fit stay for there again you dey wey like to dey take anything wey be say mary rahim dey like anything wey be say belongs to mary rahim you want make you collect dat thing just the way you take kolobi lemon you now now you don still use uh, open eye eh, gbeweja enter this room now you wan come dey live for here no be kitchen again o okay na all the women now some women wey be say dem no dey like better thing tomorrow now dem go still come out come begin to dey support dressekani dey tell am say she still get equal right for she to dey enter the room wey be say mary rahim dey live as her own private room anyway everything wey person do for this life e dey whatsoever mass so e dey always dey rip am na so i take dey talk my own o just akani wetin you dey do to mary rahim so as if say you dey say nothing dey happen take over her her, her home take her husband still dey follow her dey drag her own personal bedroom everything kitchen now now later you come out you come begin to dey ask god say who you offend na wetin you sow so later na you go still reap am o oh, my sister eh, oh, i no know wetin i wan call you o my pipo dis mata e really get as e be o oh. lemon say joyce ekani e no want make you carry your punana pununu make you carry am comot for di room say e no want am say e dey gas so make you leave am make e live in peace o carry your thing comot for dis room like this, like this, now my pipo mona tell us wetin una think o becos jose kani say if lemon too tok e go just see beat am like small pikin The way tey dey beat am like like like small pikin before he go raise am up na see the way tey raise am up just now be na mm, pipo mona tell us wetin una think o concerning this latest update of room dragging between Mary Ryan and john